Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 31 irratti Waashingteen DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin Aayilsaatii marsariitii feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Kibxata amajjii 29 bara 2019 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo amajjii 21 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Bulchiinsi pireezidaant Tiraamp kaampaanii boba'aa mootummaa Venezuelaa irra uggura kaa'aniiru mataa oduu har'aati attam jirtu oduudhaaf ana jaallanne gammadaati.
Koreen teeknikaa araaraa abaa'oof mootummaa Itoophiyaa ilaallachuudhaaf tarkaanfachiisuudhaaf hundeessame galgala kana ibsa kenneen deemsa araarichaa abdachiisaadha jedhee jira. Godinaa Horroo Gudurruu Wallaggaaf Wallagga Bahaa keessatti namoonni abaa'ootti hidhata qabu jedhamuudhaan hidhamuu isaanii dubbatu jiraattonni. Akkasuma immoo madhagalmaa abbaa gadaa jaatamii sadeessoo laalchisee seenaa isaanii irratti kan hundaa'e qophii qopheessine qabnaa kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduutiif gara jaalanneetti deebinu.
Bulchiinsi pireezidaant Tiraamp kaampaanii boba'aa mootummaa Venezuelaa gaggeessurra uggura kaa'ee jira. Sanaafis sababaan kenname qabeenya uummata Venezuelaa qusachuu kan jedhu akka ta'e ibsameera. Gorsaa waa'ee nageenyaa kan Ameerikaa Jaan Booltan wiixata kaleessaa akka jedhanitti lammiiwwan Venezuelaa cunqursaa fi kufaatii dinagdee hamaa kan mootummaa fi kan pireezidaant Nikoolaas Maaduro jala turanii jedha tarkaanfii har'a fudhatame kun ammaan booda qabeenya uummataa venezuelaa saamuu akka hin dandeenye mirkaneessaas jedhan ugurri kaa'ame kun qabeenyaan kaampaanii boba'aa mootummaa venezuelaa gaggeessu kan ameerikaa keessaa qabu sossosuun hin danda'amu kana malees dhaabbatoonni yuunaayitid isteetsiif lammiiwwan ameerikaa kaampanii kana waliin hariiroo daldalaas ta'e ka biroo hin qabaatani. Dubartii kiristaanaa maqa balleessii sobaan himatamtee turte akka gadhiifamtuuf manni murtii murtoo kenne irratti ol iyyannaa dhiyaateen manni murtii olaanaan immoo murtoo wal fakkaataa raggaasee jira. Kunis falmii waggaa kudhaniif gaggeeffamee ture xumura argamsiise. Aayishaa Biibal mana hidhaa keessa kabaate baatii onkololeessa darbe yoo ta'u manni murtii mummicha himannaa irraa kaase adaba du'aa irratti murames irraa galagalche kunis himannaa irratti dhiyaate hundee kan hin qabnee fi ragaa baatonni waan dubbatan waan wal hin tumsinee fi ragaa sobaatii jedheera dubartiin kun sodaa ajjeechaa leellistoota amantii biraa irra ga'aa jiruuf jecha dhoksaadhaan iddoo hin beekamnetti. eegamaa jirti abbaan alangaa muummicha aseed saa'ed kowaas akka jedhanitti dhaddacha irratti akka dubbatanitti oliyyannaan abbaan alangaa dhiyeesse tartiiba qabxii murtii gadhiifamuu ishee jijjiirsisuu hin qabu akkasumas adeemsa mana murtii keessatti waan seeraan ala hojjetame of keessaa jiraachuusaa hin calaqqisuu jedhaniiru. pireezidaantii yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp michuu yeroo dheeraa kata'an. raajar stoon kibxata har'aa mana murtii federaalaa kan waashintan duratti himatamanii jiru himannaan irratti dhiyaate qabxii torba yoo ta'u kunis bara 2016 mormituu pireezidaant tiraamp ta'uudhaan dorgomaa kan turan hiilari kilintan irratti badii guddaa ka fide dhaamsa iimeelii yeroo sana dhossaan baasuu waliin hidhata qaba umriin isaanii jaatamii ja'a kan ta'e stoon torban darbee mana isaanii kan kutaa filooridaa keessaa fbi'n qabamanii to'annaa jala oolanii turan himannaan shan irratti dhiyaate kun odeeffannoo wiikiliks keessaa qooda qaban kan ilaaleen koongirasa duratti sobaniiru ka jedhu ture kana malees duula filannoo tiraampiif raashiyaa gidduu wanti walitti bu'u jira yoo ta'e qorannaa koongirasi gaggeessaa jiru danqan ka jedhu of keessaa qaba. pireezidaantiin yuunaayitid isteets doonaald tiraamp haasawaa biyyoolessaa kan waggaa guraan dhala shan akka dhageessisaniif afeerraa afaan yaa'ii mana marii yuunaayitid isteets naansii peloosi dhiyeessan simatanii jiru waajjirri mootummaa cufaman bansiisuuf waliigaltee erga ga'ame guyyaa sadii booda afeerraan kun dhiyaate tole jedhan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waajjiroota mootummaa hanga tokko deebi'anii akka cufaman kan hin feene ta'uu kan ibse Waayit Haawus yaada Deemokiraatonni didan kan daangaa Ameerikaa fi Meksikoo gidduu ijaaruu irratti ammayyuu cicha qaban kan itti fufan ta'uu beeksise. Waajjiroonni mootummaarra deebi'anii akka cufaman gochuun kaayyoo keenya miti kan jedhu hooggantuun pireesii Waayit Haawus Saaraa Saanders Deemokiraatonni rakkoo waa'ee dallaa ijaaruu kun fide irratti dubbatanii maallaqa barbaachisus akka ramadu gaafataniiru. Waajiroonni mootummaa seenaa biyyattii keessatti yeroo dheeraadhaaf ega cufamanii booda torban kana banaman dhuma torban darbeerra Tiraamp torban sadiif waajiroonni akka banamaniif maallaqa barbaachisuudhaaf mallatteessuu isaanii yaadatama. Oduun keenya kanuma.
kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa kadabruu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. gaaffiilee bulchiisa gaarii uummanni magaalaa dirree dhawaa dhiyeesseef hatattamaan furmaata kennuudhaaf karoorri qopheessamee gara hojiitti galamee jira jedha bulchiisi magaalaa dirree dhawaa. gabaasaan vii'oo'ee addis chekkol kantiibaa magaalaa dirree dhawaa obbo ibraahim usmaan dubbisuudhaan gabaasaa erge tujubeetu dhiyeessa.
guyyaa kaleessaa jechuun amajjii 28 waaltaaleen bulchiinsa magaalaa dirree dhawaa baatilee lamaan ittaanan keessa waan hojjechuuf jiraniif dhimmootii nageenya magaalattii kan yeroo ammaa laalchisee marii geggeessanii jiran marii bulchitoota sadarkaa olaanaaf giddugaleessaa waliin geggeeffame kanarratti bulchiinsicha keessa rakkoon akka jiru waliigaltee irra ga'uu isaaniif kanas furuuf dhimmootii irratti hojjetamuu qabu irratti marii geggeessuu isaanii kantiibaan magaalattii ibraahim usmaan dubbataniiru.
እኛ መጀመሪያም ያጠቃለል ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ የአመራሩ ችግር በጣም ከፍ ያለ ነው።
durumaan nuti kan hubanne bulchiinsichi rakkoo guddaa qabaachuu isaati keessumaa bulchiinsi gubbaadhaa qabee jiru rakkoolee hanga tokko hammeessuusaaf kanaafis sababaa ta'uunsaa qooda gamasaa gumaacheera kanarraa kan hafe rakkooleen adda addaa ka'aniiru dhimmi siyaasaas rakkoo kabiraati innis hammaatee rakkoo ofiisaa uumeera. kan nuti irratti walii galle yeroo dhiyootti karoora wayii lafa keenyee rakkoo bulchiinsa gaariis ta'e hatattamaan furmaata itti kennuuf jecha waltajjii ittaanutti fayyadamuufi jaarsolii biyyaa arginee haasofsiisnee jirra dargaggootas akkasuma hojii kana nu waliin ta'uun akka nu gargaaran gaafannee jirraa jedhan rakkoo bulchiinsa gaarii hanqisuuf kan hojjetaman. hojii ariifachiisaa cina olaantummaa seeraa kabachiisuuf ilaalchi kennamee kan hojjetamu ta'ullee obbo ibraahim dubbataniiru. tarkaanfiin gama kanaan fudhatamu sochii mormii gidduu kanaan wal qabatee kanneen to'annaa jala oolan qofaa utuu hin taane taabotii waaqayyo abbaa jedhu ennaa galaa turetti kanneen hidhaman qofaas utuu hin ta'in marqaa jabduu irratti yakkaan shakkamanii kanneen to'annaa jala oolfaman irrattis tarkaanfiin wal fakkaatu ni fudhatamaa jedhan.
እሱ ጸጥታውን ጎን ከአሁን መከላከያ ሌሎች የጸጥታ አካላት እያስተባበረ nageenya laalchisee raayyaan ittisa biyyaaf humnootiin nagaa eegsisan kanneen biroon irratti hojjetaa jiru kanneen yakka kana duuba jiran jedhaman murtiitti dhiyeessuu dogoggoranii kanneen itti seenanis sirreeffamanii gorsa kennuudhaan akka deebi'an gochuuf irratti hojjetamaa jira kan yakka kana qindeessas murtiitti dhiyeessuuf sochiin godhamaa jira jedhan mormii torbanneen darbanii laalchisee hawaasa biraa komeen kan irratti dhiyaate humnoota poolisii irratti illee tarkaanfiin fooyyessuu hatattamaan kan fudhatamu ta'u obbo ibraahim ibsaniiru kanneen bulchiinsa keessaa harki isaanii keessa jira jedhamanis gubbaadhaa qabee qorannaan geggeeffamaa jira jechuudhaan kantiibaan magaalaa dirree dhawaa obbo ibraahim usmaan raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru.
koreen teeknikaa dhimma araaraa abaawoof odp gidduu jiru ilaalu arra ibsa kennee jira koreen kun arra galgala keessaa giddugala aadaa oromoo kan finfinnee jirutti ibsa kenneen deemsa araaraa deemamaa jiru abdachiisaa ta'uusaa akkasumas immoo pireezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa wajjin wal argee dhimma kana irratti mari'achuusaa beeksisee jira muktaar jamaaltuu bakka ibsichaatii nuuf erge koree teeknikaa araaraa kanarra kan obbo Baqqalaa Garbaa dubbataniin jalqabna.
koree araaraa dhimma adda bilisummaa oromootii fi ODP gidduutti jiru irratti ibsa kennuudhaaf asitti nu argamtanii ulfaadhaa.
Galatooma duraan dursee dhiifama isin gaafachuu barbaanna walga'iin keenyas xiqqoo dheeratee yeroo dheeraadhaaf isin tursuu keenyaaf baay'ee dhiifama isin gaafachuu barbaanna haala mijoofne kana keessatti bakka kanatti argamtanii sagalee keenya fudhachuudhaaf isaa wabii qoqqooftanii fayyaa taasisuun jenna. Egaa akkuma beekamu eh, yeroo dhiyoo asitti adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduu waliigaltee adda addaa tureera. Sababii kanaaf biyya kana keessatti bakka tokko tokkotti jeequmsa adda addaa ka'aa tureera. Jeequmsa kana gara raawwachuu fiduudhaaf akka inni raawwatu gochuudhaaf eh, dhumarratti abbootii gadaa walgahii geggeessanii murtee tokkorra gahanii jiru. Murtee sana immoo kan hojiirra oolchu koreen teknikaa tokko uumamee jira. Nuyi qaama murtee qaama koree teknikaa san keessa jirra. Egaa eega gaafsa itti gaafatamni kun nutti kennameeti. Eegallee qophii adda addaa gochaa turreerra. Karoora baafneerra. Akkamittiin waraana adda bilisummaa Oromoo gara uummataatti akka maknu yoomii jalqabnee hojii kana akka raawwannu akkamittiin akka raawwannu karoora eega baafneen booda akka karoora keenyaatti hojiitti galuudhaaf raawwii kanaaf kan nu gargaaru mootummaa wajjiniin qaamota mootummaa adda addaa wajjiniin hojjechuu sababii kanaaf isaanis gargaarsa akka nuuf godhaniif waan nu barbaachisu hundumaa bakka isaan nu barbaachisuttii tumsa akka isaan nuuf godhaniif isaaniin haasofsiisuudhaaf gidduu kana guyyaa lamaan sadan tokko yaalii gochaa turreerra. Yaaliin kun yeroo tokko tokkottis nu rakkoon adda addaan mudachaa garuu guyyaa har'aa kana qaama naannoo Oromiyaa keessaa pirezidaantii argachuudhaaf dandeenyeerra. Isaaniin akka isaaniif miidhamee isaatiif waan barbaachisu hundumaa akka godhan karaa isaaniif waan barbaachisu akka godhan horee kanas akka deeggaran isa nuuf godhanii jiru. immoo kan as jajjabaannee jirra. Warri isaan kitaabni immoo wantoota hafan isaanis karaa isaanii wanta nuuf qopheessan nus immoo karaa keenya wanne kan kennan kan keessa qophaa'an kan jedhu abdii qabna. Gara
garri lachuu garri mootummaa dhuftee garri yaa'u ibsaa kan kennine fuulduree jirra. Waldhabdee kana kan hammeessaa jiru keessaa tokko waan miidiyaa irra jira waan ta'eef waan miidiyaa kun ibsa qabnaa jiran akkuma bakka kanaaf manni maal keessa jira saraatiin kun waliigalteen kun laftiin kun maal gagee kan jiru ibsa waan barbaadu ibsa kan kennuudhaaf ala dangaddas biyyaanii kun jijjiirratu waan kana ga'uu
keessa deemuuf. Koree teknikaatu maal godhanii?
Dhaggeeffattoota keenyaa rakkoo sagalee uumameef dhiifama isin gaafanna sagantaa kana irra deebisnee isin dhageessisna kuno.
Egaa akkuma beekamu yeroo dhiyoo asitti adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduu waliigalteen adda addaa tureera. Sababii kanaaf biyya kana keessatti bakka tokko tokkotti jeequmsa adda addaa ka'aa tureera. Jeequmsa kana akka inni raawwatu gochuudhaaf dhumiin abbootii gadaa walgahii geggeessee murtee tokkorra gahee jira. Murtee sana immoo kan hojiirra oolchuu koreen teknikaa tokko uumamee jira. Nuyi koree teknikaa san keessa jirra. Egaa eega gaafatti gaafatamni kun nutti kennameeti. Eegallee qophii adda addaa gochaa turreerra karoora baafneerra akkamittiin waraana adda bilisummaa oromoo gara uummataatti akka maknu yoomii jalqabnee hojii kana akka raawwannu akkamittiin akka raawwannu karoora eega baafneen booda akka karoora keenyaatti hojiitti galuudhaaf raawwii kanaaf kan nu gargaaru mootummaa wajjiniin qaamota mootummaa adda addaa gargaarsa akka nuuf godhaniif waan nu barbaachisu tumsa akka isaan nuuf godhaniif isaaniin haasofsiisuudhaaf gidduu kana guyyaa lamaan sadan tokko yaalii gochaa turreerra. Yaaliin kun yeroo tokko tokkottis rakkoon adda addaan mudachaa garuu guyyaa har'aa kana naannoo Oromiyaa keessaa pirezidaantii argachuudhaaf dandeenyeerra. Isaanis miidhamee isaatiif waan barbaachisu hundumaa akka godhan karaa isaaniif akka barbaachisu akka nuuf godhan koree kanas akka deeggaran isa nuuf godhanii jiru. Nus immoo kan as jajjabaannee jirra. Warri isaan kitaabni immoo wantoota hafan isaanis karaa isaanii wanta nuuf qopheessan nus immoo karaa keenya wanti wanne kan kennan kan keessa qophaa'an kan jedhu abdii qabna. gara kootti.
Garri lachuu garri mootummaa dhuftee garri yaada'oo ibsaa kan kennine bubbee jedha. Waldhabdee kana kan hammeessaa jiru keessaa tokko waan miidiyaa irratti jiran waan ta'eef gama miidiyaatiin ibsa kennaa jiran akkuma gosoonnis. Kanaaf manni maal keessa jira? Daraartiin kun waliigalteen kun lachuu kun maal dhagee kan jedhu ibsa waan barbaadu ibsa kan kennuudhaaf ala dangaddas biyyaa biyyaa waan kana dhaga'uu
kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. godinaa warra guduruu wallaggaa aanaa abee dongoroof wallagga ba'aa aanaa limmuu galiilaa keessatti namoonni komaandi poostiin hidhamu bulchaan aanaallee akkasumas bulchaan aanaas gaafa dhiifama dhaggeeffattoota keenya namoonni komaandi poostiin hidhamuu jiraattonni dubbatanii jiru bulchaan aanaa limmuu galiilaa waa'ee hidhamuu namoota kanaa. quban qabuu jedhanii jiru itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii mootummaa godinaa horroo guduruu wallaggaa obbo Lalisaa Baqqalaa erga dhimmicha irratti ibsa kennuudhaaf tole jedhanii booda bilbilli isaanii naaf galuu didee jedha gabaasaan keenya naakoor malkaa naqamterra kunooti.
Aaddee Warqaayyoo Guddataa aanaa abee dongoroo ganda tulluu gaanaa akka jiraatan kan nutti himan. Abbaan warraa isaanii abbaa gadaa lataa abishee haala kamiin akka qabaman akkas nuun jedhanii jiru.
torbee kaleessaayi qaqan irratti duba balbala taa'uu waajjiratti waan hundeettaa jedhanii waajjira poolisitti kabooda deemee achimarraa makiinaa hunda buusanii fudhatanii deemanii amma yeroo duraallee iddoo buusanii wallaalanii guyyaa lama muluushee boonyee maraannee booddees immoo fidanii immoo aanaa horroo guduruu wallaggaa shaamurratti immoo hidhanii achi taa'anii.
Abbaan ijoollee isaanii kanaan durallee hidhamaa akka turan dubbatanii waggaa lamaan kanas xollaayitti hidhamanii turan jechuun dubbatanii jiru. Jiraata aanaa fi dongoroo obbo jireenyaa biyyanaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanitti namootni digdamaa ol ta'an torban darbe keessaa to'annoo koomaand poostii jala ooluu dubbatu. Akka obbo jireenyaan jedhanitti namoota kanneen keessaa abbootiin gadaa barsiisotnii fi qonnaan bultoonni illee ni argamu jedhan. Itti gaafatamaan waajjira paartii Dimokiraataa Oromoo Aanichaas namoota koomaand poostiin to'ataman keessatti argamu jedhan obbo jireenyaan.
qonnaan bultoota qeematti argamanii naannoo botoroo boora'as irraatii gara kiiloomeetira kudha lamaa ta'a. Warri hafe abbootiin gadaa lama keessa jiru. Abbootii gadaa aanaa tokko obbo Abbabee Booranaa jedhama. Tokko abbaa gadaa Lataa Abishii jedhama. Kaaniin dargaggoonni illee keessa jiru ganda Omaa Gaadessaa kan jedhamu irraatii qubattoota bara sagaltamii ja'a dhufan keessaatii Harare irraatii kanas dhufan. Waardiyyaa hospitaalaa tokkollee jira. Astabaa kan jedhamu Astabaa nama ibsaa kan jedhamu. Nagarii Tarfaa jedhama dura ta'aa ganda dura ta'aa ganda Tullugaanaa kan jedhamudha. Inni tokko immoo dastaa barsiisaa dastaa osaa jedhama itti gaafatamaa waajjira dhaabaa aanaa keenyaa ture.
Namootni kunneen kan qabaman shakkii adda bilisummaa Oromoo deeggartaniitu jedhuun ta'uu kan himan namni kun yoomii fi deeggarsa akkamii taasisan jedhamanii akka shakkamanis akkasitti ibsu.
Yeroo sana egaa dirqama duukaa deemaa turan egaa tasgabbeessuuf nagaama uummataa eegsisuu fi akka namni waliin jeeqne akka waa tokko qaban naguma eegsisuufidha. Yeroo abaawoon galisimaa sanaan himatamanii sanaan shakkamanii itti kana godhaa turtan jedhanii kan isaan qabaman deeggaraa turtanii. duukaa deemaa turtan oduu dabarsaa turtan jedhanii kan isaan qaban. Amma ni dastaa ooshaa barsaa dastaa ooshaa kan jedhamu kana dhugaadhaa nagaama buusuuf akka dhaabaatti bakka bu'umsa dhaabaa fudhateeti kan duukaa socho'aa ture. Qofaa isaaniitti uummanni jaarsoliin abbootiin garaa duukaa jiru kan hundumaa birattidha kan isaan qaban.
Yeroo ammaallee buufata komaand poostii shaambuutti argamutti kan hidhamanii jiran ta'uu odeeffannoo qabaa jedhan namni kun. Hangeyoonaa gaaffiin tokkollee osoo hin dhiyaatiniif hidhamanii jiraachuu dhaga'uu isaanis himanii jiru. Dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf bilbilsochii bulchaa aanichaa obbo Gammachuu Nagarii irratti bilbillee akka dhimma hidhaa jedhamee nuuf ibsan gaafannullee bilbila isaanii cufatanii jiru. Irra deddeebiin bilbilluufillee ergasiis nuuf hin kaasne. Dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf gara itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina horroo guduruu wallaggaa obbo Lalisaa Baqqalatti bilbillus dhimma kana qulqulleeffatanii boodarra kan. nutti himan ta'uu dubbatan.
Inni jedhu garuu waan qabatamaa akka arginu hin qabnu sadarkaa odeeffannootti hin jiraame waan isaa qulqulleeffadheen tokko kominikachiisa caasaa keenya sadarkaa aanaa sanaa jiru qulqulleeffadheen waan jiruuf dhuma wayii mul'ata.
Haa ta'u malee yeroo isaaniif bilbillu bilbilli isaanii nuuf ba'uu hin dandeenye bifuma wal fakkaatuun godina wallagaa bahaa aanaa limmuu galiilaatti obbolootni koo lamaa na duraa hidhaman kan jedhu. Abdii Gammadaa haala yeroo obbolootni isaa fi namootni kanneen biroo to'ataman akkasitti ibsa.
Namoota gurguddoo jaarsolii ijoollee isaa ilaaluu deeman irra keessa qabanii tokkosanii fuudhanii poolistaaf agashanii akka fakkeenyaatti barsiisaa yaadata addaamo ol seenanii immoo beete kiristaanitti qeessota reebanii ijoollota zammaruudhaa fi faarfannaadhaa fi ijoollota xiqqoo isaanaati illee beete kiristaanii keessaatii faarfannaa shaakalan gama poolistaaf bushanii qorra keessa manni keessa guunnan bakkee bushan gidduu Akkas godhaa jiru poolisota Oromiyaa warra dimaa fattaanni warrumaan keenya nuun jennee maaf dannu warri makalaakaa immoo uummata maaliif amma kanaa reeddu jedhamee achirratti lolluyyuu isaan gidduutti lollu uumamee oola. Tokko sababii namni gaafatu hin jiru ankoo fakkeenyaaf aksaffaa eeguu mucaa xiqqoodha taarikuu gammadaa inni jedhamu kuni mucaa reefuu kutaa jaabalataa jiruudha waan tokko bakkee irraatiin gaaffiin hin jiru ishee kan siribu baqataasi sin keessa galee jira baqataan sin keessa galee deeggarsa kan godhu. Godhaafii jirtanii bakka waan tokko waan kaaraan jiru wanti baqataan nutti kan aanaa keenyatti kan galee jiru jiru waan tokko nuufuu haaraa madaa.
Sanbata xiqqaa darbe namootni kanneen biroos hidhamuu jiraataan magaalichaa tokko dubbatee jira. Namni bantii lamuu jedhamu kun akka jedhetti namni lammii namni bantii lamuu jedhamu kun adda bilisummaa Oromoo deeggartu jedhamuun kan to'ataman ta'uu dubbata.
Gaaf sanbataa qees malkaamuu fi qees masaratti reebanii dhukaasa dhukaasanii ijoollee ari'anii qabu mandara adeemanii ijoollee baay'ee qabanii amsaas shamsuudhama. Balaa bayyanee kan jedhamu naannoo nama kudhaniin ta'u beekta sin habaa'u madhayyuuta habaa'u nyaata geessaa turtanidhu habaa'u duukaa turtan silii jedhanii mataa isaa mataan keessanii habaa'u fakkaatanii baay'ee doorsisaa jiru. Maammoo abbabaa fa'aa barsiisa amma qormaata qabu turanii. Qormaaticha immoo kunuuti kaammayyuu qorree dhaama jira ammayyuu.
Akka namni kun jedhanitti torban darbe erga paartiin Dimokraataa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo araaramuu isaanii koreen teeknikaa ibsa baaseen booda haala kanaan deeggaraa baawutu jechuun namoota to'annaa jala oolchuun araarichatti gufuu ta'uu malaa jedhee jira. Bulchaan aanichaa obbo Abdiisaa Qanaa akka dhimma kana irratti ibsanuuf kennan bilbilsiisaa isaanii irratti bilbilee fi hojiidhaaf akka adaamaa jiran nutti himan. ergaa adaamaa deemanii waan torban tokko caaleef haala galiilaa jiru akka quban hin qabne dubbatan haala yeroo isaan achi turan ture garuu gabaabaatti akkasitti ibsanii jiru.
Maan jirannoo torbee rakkutee raddeen iddiin dura waan tokko hin jiru waan akkasii odeeffannoo akkasii hin qabu waan akkasii sirraa raawwatame hin jiru heddeen achi bahee immoo odeeffannoo hin qabu. Waajjirri nageenyaas na wajjin hin jira. Inni hunduu na wajjin jiru raawwattoota qarmatti yoo ta'e malee hin beeku kan hubanne hin jedhee walii abbaa to'atummaa to'atamuu baay'ee ammas jira dhagaa.
Kamisa darbe waltajjii araaraa koreen teeknikaa adda bilisummaa Oromoo fi paartii Dimokraataa Oromoo jidduutti akka nagaan bu'e ibsuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa naqamteerra.
Kan dhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaati dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nutti ceena. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Abbaan gadaa Booranaa jaatamii sadeessoon madha galmaa abbaa gadaa jabeenya qaroominaaf jagnummaan faarfamu waloon beekamaan Itiyoophiyaa amma lubbuun hin jirre Loorees Tsaggaayee Gabramadiin illee walaloo baasaniin abbaa gadaa madha galmaa jechuudhaan waa'ee jabina isaanii faarsanii turan dhiyeenya kana immoo barreeffamni galmee durii keessaa argame waa'ee jabeenya madha galmaa mirkaneessa kanarratti horaan hayyoota aadaa dubbisee jira kunoo.
Hayyana Babaaroo Xoole madhi galma abbaan gadaa Booraana jechuun bara kumaa tokkoo fi dhibba sagaliif shantamii lama akka bara kumaa tokkoo fi dhibba sagaliif jaatama Booraan bulchaa baay'iname waan hedduun faarsanii waan hedduun dubbataniif illatan irratti hayyoota fakkeenyaaf nama akka Dooktar Borboor Buleefaa isaallee dubbiseetiin akkan jedhe suniin duratti immoo Looret Gabree Tsaggaayeen Gabramediin akkana jedhe.
Ilma galmaa abbaa gadaa.
Madhi galmaa jajjabaadhaaf finfinnaa Booran kaasa jedhanii. Islaan siyaama booran finfinnaan hin dhugeede mantinnaan abba wadi bani mantin jaajja. Aduna namale mana maddeemede finfinnaan taalee nyaakate. Gaabeta booran finfinnaa hawu jedhani gadasa dhufe qara. Gada mala dhufe finfinnaa kaannaan nu boorana finni harka nu qabnu malee booran karaa bagadaa biraa bagadaa malee booran giddeessuu hin dandeenyedhanii madhiyaamanii ajoon addeeman malee hin dhufeedee maafu dhumne naan nama wadi bani mantin jaajja anin deemedee eegi kiristinaan taalee hin taane hanqate. Barsi mullee ni deemna bara kudhanii sagalii shantamii sadii akka Itoophiyaatti.
Madhi ammallee qaroo jedhan himan areeroo boosarootiin dhalatee jedhan.
Ee mani areeroo boosaroo bitaa waan jedhaniif galmi ture abbaasaa karaabaa areeroo boosaroo dhufanii nagaa fuunaan madha galate sadii daballee naa dhalatee naa guddisi jennaan galmi ture abbaan madha qoblee madha fi gadaa madha nami maraatu biyyoo nami maraatu fayyee. Aarii liqimsa ta'ee maraa fayyuu biyyaa ta'ee. aarii liqimsa ta'ee maraa ta'ee biyya ta'ee warra jaana kan. Madisiin miilaanii garree baruu fakkaata gurraachi guddaa ilkaan kurti ilgidiintuuti jannallee jajjabaallee wara guullee tanaan beeka. Adan qorma kutoo badi dhugu.
Dooktarii Ulfinnaa abborbor guddoo galateeffadhaa dubbii afaanii qabdallee amma namni dhibii dabara. Itti gaafatamaa waajjira aadaaf turizimii godina booranaa bijaatanii diida dubbisuu jira. Maal galmi toore abba gadaa booranaa waan hedduun beekan. Gada samaaniin himan.
Gaafa amantiin booranee amantaa fudhatuudhaanii amantaa fudhachuu diti. hootedhanii yaamanii ennaani abba rakkoo qabummaa keessa jaatummaa yoo naddeemtu malee hin dhufeereebi. Dhaabhaan immoo mana sunumarta jiraatanii jiru sunii guutoo jaara jedhanii mana amantaa dhaqanii guutootti irra jaaran. Mana amantaa kannii guutootti jaareellee kannii mankaan dhiiri soddoma kaasee goolitti dhaabee gubee inni mankaan gubee ennaan ammaan tana kisi itti qabatanii ittiin dhiman. Kisi taanii fammu dhufe. gaaf kisi taa'anii dhufu nugu seene sillaasee fuuldur dhufe gaaf nugu seene sillaasee fuuldur dhufe natti gubeede natti gubeede mana magubdeennaan guutuu mataa ishee akkan qabateetiin guutu guutu booranaatiin fila booranii guutuu tolfatu guutuun immoo mallattoo seeni milkeesseen guutu guutuu dhiyyi fila guutuu booranaa warri mana mantaa jaare haga guutuun tun booranni jirtuun taatu tanaaf gubeedeetiin himati inni gubatee nanarraa laf maqaan guuto guutu guutu immoo fila booranii guutuu tolfatu fila booranii guutuu tolfatu. yoo booranii seen filaa guutuutti tolfatan irra goranii filaa dhibii ijaaran mormita yoo filaa dhibii arda jira irra goranii waa hin mormu isan gara haaba arda jira irraatti jaartan katanii hin gaafatin taate jaartanii alleessan teessanii hankan kifa guddiilee ammas filaa arda jiraatti hin jaaranii neeni gareedha akkasiin galchan jedhan.
Haile Sillaasee dur dhiyaateetiin akkas jedha.
Ee nugusa Haile Sillaasee dur dhiyaateet akkas jedha. Namidduutti waan isa dubbataa haati kiyyin isaa guddisee gochuu danda'a waan abbaa jira dhaga'eellee qofii waan isa dubbasimanii keessan ba'anii nabii galmaa gama aadaatiin nama waraguu aadaa jedhan nama garmalee aadaa fi dhaaba garee dhugaaf dhaabatu aadaa fi dhugaa gargar hin baasan nama dhugarraan gorri jedhan nama aadaarraan gorri jedhan nama waraguu aadaa jedhan afaan nama koyii qaroo nama koyii qajeelaa nama koyii wana mindoosu dhugaa kanaanii man gam waraanaan leengotasaa wallabbiin dambaa kanan leenguddoo dhuftee ilma gurraacha bultiin dhaha gurraacha itti jaarratu yoo dhaattu ari'aan jannoomaan yoo dhaattu dhaattuu waan barbaarres qayyaa barbaar mada galmaa areeroo gufuu galmaa barbaar ajaatame dhannan isaa mada galmaa kan akkanaan cibsa gobaan dha'anii namni jaba akkasiiti nadheen kaarileen dhaatti nadheen amma reebbanii galmaa jijjiroo golee martama akka xiyyatti jiroo golee kun nama kun odoo fi jiroo goleedhaan isaanii mankana jiroo golee kun nama tattawaa hedduu jeesu tanaan beekame dandanaaf marta jedhanii jiroo golee martama akka xiyyatti jiroo doollee tiidaf hasorooroo tiyya sorooroo bukkulloroo fi daadii tiyya daadhiin duroo bultu madii sakkee tiyyatti. daadhiin duroo bulte madii sakkee tiyya faayidaan wanni jedhanii fi madii galmaa kun cofataallee jedhani urgaa urgaan isa dhaadhu boohaati jechuu isaaniiti. akka dajila irratti mana amantaa ijaarree illee kataasiise namjajjaba akkasiiti. Gargada madgalmaa yana dhaloota madhallee jiruu jira jedhu immoo nama daawwatti dhiyaatan nama akka huuloo qooyyee jedhu nama akka huuloo qooyyee hanfaadduu murtii jajjabde tuuranii murtii illee murtii duwaa taati jedhanii ergaa lamitti fuudhan jedhan gara inni naanna'ee beekta murtii turannutti nugu sailee sillaasee murtii akkana kanaaf duubu nugu sailee sillaasee geessan qaaf nugu sailee sillaasee geessan kaan laftiitti geessan sun taa'anii amma murtii nugusi haala sillaasee duruufan mirgaalamee qoranneen harma guuranii yaaniin amma guuranii yaan nama sitti makan kaan ciba jaarsii lubbuun guyyaa galti hin sodaatiin jedhee takkasiin qonnachiisa madii galma kan duubu jaarsii murtiin murtii du'aati yaada kannadhedha yaada qabdannaan hin kan jedhu yaada qabde waan jedhan.
Jaljilo jaljilo ya Lembojila Jaljilo jaljilo ya Lembojila Gadan gada gara ya Lembojila Gada moji gara ya Murtii dhiyaatee naammaan jedhe. Haile Sillaasee dur dhiyaateeti murtii dhiyaatee naammaan jedhe. Tanammoo boritti dachaan ansora alaa keetti gamkiyyaan nagaan bula abbush.
Karri garaan doose ya Lembojila Harri neenchaan doose ya Lembojila Neenchi fi keeyyaate ya Lembojila Ka ala balleesse ya
dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumuraa gabaabina yerootiif dhiifama siin gaafannaa sagantaa keenya booriitiin walitti deebina amma sagantaa afaan amaaraatti